iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro hano washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ndabaramukije inshuti mwese aho muri hose bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu inzu zarasambutse ibitoki mbere n'ibiharagi hepfo byarahitanywe n'inkukura kubera ko rero twari twatanze n'amahera y'inzu nyeneyo nawe ubu turi mu bukene ntabona n'ukuntu yobigenza n'ubu sinzi ahantu tugiye kuzora abo ni bamwe mu bakozweho n'umwuzure mu ntara ya kirundo mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya mbere yaho ariko mugenzi wanjye Rosine munezero hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo rosine uramukanya imana
mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika mwese aho muri icuka kibi kirabandanya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu gihe itariki yari yategekanije amatora y'umukuru w'igihugu yegereje impande zose ziremeranya y'uko ayo matora atazoba uko byari bitegekanijwe mu kwezi kwa cumi na rimwe yamara ikibazo gisigaye ubu kikaba ari ikijyanye n'ikiringo abanyagihugu bazoreka perezida joseph kabila akaguma ku butegetsi atabanje guca mu matora umugwi ujejwe gutunganya amatora wari washyizweho wari washyizeho ikiringo ntabanduka cyo kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugira ngo ube watunganije intonde z'abatora ushobore kandi kuba wateguye abanyagihugu ku bijyanye n'amatora yamara abatavuga rumwe na leta n'abaserukira ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika n'ububirigi bari basabye bari basabye ko ayo matora yoba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi jason stearns umurongozi w'ikigo gikora ubushakashatsi kuri congo muri kaminuza ya new york avuga ko igihe cy'ibiganiro kigeze stearns avuga kandi ko byibonekeza ko leta ya perezida joseph kabila ishaka ko amatora ateba uko bishoboka kose tubibutse ko ibiganiro byatunganijwe na perezida kabila ku rwego rw'igihugu bititabiriwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta kandi ko leta ataco yakoze kugira ngo itore umuti w'icyo kibazo leta ya etiyopiya ituma urutoke igihugu cya egypte igihugu bisanzwe bidacana uwaka muri ako karere ko gishyigikiye abayigwanya kandi ko Egypte iriko irakokeza yemeza ko Ethiopia iri mu bihe ikeneye gufashwa ni mu gihe leta ya Ethiopia yatangaje kiringo yinjiyemwo kidasanzwe cy'amezi atandatu ibyo byatangajwe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi wa leta ya Ethiopia Getachew Reda aho avuga ko bafise ivyemeza ko inyigisho nzabo bagwanyi hamwe n'amafaranga yo kubafasha aturuka mu gihugu cya Egypte Egypte cha igihugu cya Egypte kirahakana ivyo birego byose GTU akamenyesha kandi ko amezi atandatu yatanzwe na leta kugira bige ku kibazo byatumye ku bibazo byatumye abanyagihugu bo mu karere ka Oromia bakora imigumuko y'urutavana ko mu ndwi iheze akavuga ko muri ico kiringo c'amezi atandatu ubuzima buzobandanya kiretse ibice bimwe bimwe abantu bashobora kusabwa kudasohoka ku masaha yo ku mugoroba abantu bagafatwa bitarinze guca mu mpapuro za sentare amanama agahagarikwa cyo kimwe no guhanahana amakuru muri utwo turere amezi atandatu ya leta ya etiyopiya yatanze akazoshobora kandi kongerezwa ko ikindi kiringo leta ya kisilamu yasohoye itangazo kuri uyu wa mbere aho yemeza urupfu rw'umwe mu barongozi bayo bakomeye wal adil hassan salman al fayad yahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye mu kwezi guheze nk'uko byari byatangajwe na leta zunze ubumwe za amerika iryo tangazo ntirisigura umunsi n'ikibanza uwo mugabo yapfiriyemwo abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko fayad yari umugwanyi akomeye w'inama nkuru ya leta ya kisilamu yatanga amategeko kandi akanacungera ko yakurikijwe amerika ivuga kandi ko fayad yakorana n'uwitwa abu muhammad al adnani umutegetsi wa leta ya kisilamu yarajejwe gutunganya ibitero by'uwo muhari nawe nyene akaba yaguye mu gitero cyabereye mu buraruko bwa Siriya mu mpera z'ukwezi k'umunani abavyihweza bakavuga ko leta ya Kisilamu yatakaje igice kitari gito c'uturere igwaniramwo mu bihugu vya Iraki na Syria bivuye ku bitero igisirikare ca Iraki cakoze kuri uwo muhari hamwe n'ibitero vy'indege za Amerika bifatikanije n'abagwanyi ba Syria hamwe n'abakurde ku bagwanyi ba leta ya Kiislamu bari mu buraruko bwa Syria ibiharuro by'abahitanywe n'igihuhusi Matthew cari kimaze cari kimaze imisi mu mazinga ya Caraibe no mu mareta amwamwe yo mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika birabandanya kwiyongera ni mu gihugu ni mu gihe mu gihu- mu gihugu ca Haiti bivugwa ko abantu bashika ku gihumbi ari bo bahitanywe n'ico gihuhusi mu ntara zitari nke akaba ata muntu ashobora gushikayo muri leta zunze ubumwe za Amerika abavugwa ko bahitanywe n'ico gihuhusi bashika kuri mirongo ibiri n'umwe ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika bimenyesha ko leta bizotanga uburyo bwose bukenewe kugira igarukire ku mareta yageramiwe n'ico gihuhusi nayo ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje kuri uyu wa mbere ko rizotanga amafaranga angana n'imiliyoni cumi- n'imiliyoni ijana ni- na cumi n'icenda z'amadolari yo kugarukira ku basinzikajwe n'igihuhusi Matthew mu gihugu ca Haiti ishiramwe mpuzamakungu Croix Rouge risaba amakungu gutanga imfashanyo yihuta n'imiliyaridi zi- ingana n'imiliyaridi z'amadolari yo ingana n'imiliyaridi zitandatu z'amadolari yo ku- yo kugarukira ku banyagihugu bo muri Haiti
urakoze hozine munezero kuri aya makuru nshuti zacu murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda leta y'u rwanda yanenze ubufaransa yumvikanisha ko ishobora gufunga ambasade yabwo i kigali ibi ni nyuma y'uko abajuji b'abafaransa batangaje ko bagiye gusubukura iperereza ku bantu bakekwaho guhanura indege ya perezida juvenal habyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane perezida w'u rwanda paul kagame yakomoje ku byo gufunga ambasade mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza ejo kuwa mbere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa iby'iri perereza ku ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ategeka u rwanda perezida juvenal habyarimana na mugenzi we cyprien haryamira w'igihugu cy'u burundi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane perezida kagame avuga ko ridateye ubwoba kuba rigiye kongera gukorwa n'ubufaransa yari mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro umwaka w'ubucamanza bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi perezida kagame yavuze ko hari amakuru acicikana mu bitangazamakuru bityo ko nawe hariho hayakesha iby'aya makuru perezida kagame ntiyayatomoye neza ariko yakunze kwibutsa abategetsi yabwiraga iby'iperereza ku ihanurwa ry'indege yavuze ko nabo ari kuyasoma nk'abandi bose mu bitangazamakuru mpuzamahanga yita ko byagombye kuba byigenga ariko bikora mu nyungu za politiki z'ibihugu umukuru w'u rwanda yavuze ko ubufaransa bwakoze iperereza mu gihe gihagije ariko ko bishoboka ko ibimenyetso bifuzaga batabigezeho mu nyungu zabo perezida kagame yabivuze ashimitse ko ntabwo babiteye kuko ubutabera bw'u rwanda budakora mu nyungu z'ubufaransa n'abafaransa yahumurije abategetsi bagenzi be Well, I know some of you might be panicking and saying, oh, France is yego ndabizi bamwe muri mwe bashobora kuba batangiye guhinda umushyitsi bavuga ngo ubufaransa bugiye ariko mushobora nyine mukomeza umurava wanyu kandi mutuze nta bwoba bw'ibyo iki ni ikibazo kizakemuka mu buryo bumwe n'ubundi kandi u rwanda nta na kimwe ruzahomberamo for anything of this kind.
perezida kagame yakomeje ashimangira ko iperereza ku ihanurwa ry'indege ya perezida juvenal habyarimana nta kiguzi gihambaye kizaturuka ku rwanda kirigendaho It's not going to cost us much. It's, it's, uh, ntibizadusaba byinshi iyo uri umunyakuri uri mukuri nta na rimwe biguhenda mu gukora ikintu cy'ukuri uzahangana nabyo so it will not cost us much. We will deal with it. I see some people excited in the media. uh, Some ndi people kubona abantu bashyushye mu bitangazamakuru abantu ntaherukaga no kubona mu bitangazamakuru nyuma y'igihe kirekire bahindanya u rwanda bagarutse ariko niba ari bwo buryo bagarutse ku kazi kabo bashobora kubikora ariko ndabizeza ko bizakemuka nta kiguzi gihambaye ku ruhande rwacu without uh, much in terms of cost on our side.
ufatiye ku bisobanuro umukuru w'u rwanda ashyira kuri iki kibazo cy'u rwanda n'ubufaransa biraca amarenga ko u rwanda rushobora gufunga ambasade y'ubufaransa mu rwanda bigacanura umubano burundu Start all over again means uh, I may even ask you kongera kubitangira byose bundi bushya bisobanuye nshobora kubaza abadiplomate bari hano niba mwibuka mu minsi yashize aho gushaka viza muri ambasade y'ubufaransa bajyaga kuyishaka mu yindi ambasade kubera igihugu cy'iyi ambasade cyari gihagarariye inyungu z'ubufaransa hano rero gutangira bundi bushya bigomba gusobanura ibyo nanone ndi gusaba umuntu wadukoreye iyo serivisi nziza yongera bidutegurira iby'iyo serivisi nanone filime mubihe igihe mubitegure neza uko bikwiye kandi turi kubitegura kandi niba gutangira bundi bushya ari ryo herezo tuzagera ku iherezo have a showdown.
imibano y'u rwanda n'ubufaransa yatangiye gutosekara nyuma y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane u rwanda rushinja ubufaransa uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi uruhare ubufaransa butarigera bwemera na rimwe ahubwo nabwo bugashinja bamwe mu bategetsi bakuru b'u rwanda kuba inyuma y'ihanurwa ry'indege yari itwaye perezida juvenal habyarimana muri uyu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi abafite aho bahuriye n'uru rwego bose baragaragaza ko rumaze gutera intambwe ishimishije ku gutanga ubutabera bunoze kubera uburyo bushya burimo ikoranabuhanga bwinjijwe mu bucamanza icyegeranyo cy'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu world economic forum bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ku bwigenge bw'ubucamanza gishyira u rwanda ku mwanya wa makumyabiri na gatanu mu bihugu ijana na mirongo itatu n'umunani ku isi iki cyegeranyo gishyira u rwanda ku mwanya wa kabiri muri afurika nyuma ya afurika y'epfo rukaza ku mwanya wa mbere mu karere gusa abanyapolitiki mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi baherutse gutangaza ko ubucamanza bwo mu rwanda butigenga basaba ko bwagombye gusubiramo zimwe mu manza z'abafungiwe mu rwanda zirimo urwa madame victoire ingabire umuyobozi w'ishyaka fd inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda wakatiwe igifungo cy'imyaka cumi n'itanu abo banyapolitiki basaba ubutabera bw'u rwanda gushaka ibimenyetso bifatika kuri izi manza bakazisubiramo bigakorwa bishingiye ku mategeko mu bwisanzure kuri iyi ngingo umukuru w'u rwanda paul kagame arabifata nk'ibisanzwe aho ibihugu bya rutura bikunze gushaka kwivanga mu mitegekere y'u rwanda agasanga ikiruta byose ari uko abanyarwanda bazi kwihitiramo ikibabereye akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa ndagushimiye kuri iyi nkuru i kigali mu rwanda kandi hari hatangiye inama yo kunonosora amasezerano yitiriwe mareyal ni inama ya makumyabiri n'umunani kuri ayo masezerano igamije guhagarika ikoreshwa ry'imyuka yongera ubushyuhe ku isi mugenzi wacu tabita mukamusoni arimo gukurikirana imirimo y'inama abaserukiye ibihugu ijana na mirongo icenda n'indwi bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni nibo bitavye inama inama ya mirongo ibiri n'umunani y'amasezerano yashizweko umukono mu gisagara ca montreal mu gihugu ca canada ajanye no gukingira akayungiro k'imishwarara y'izuba ije kugira ibihugu vyumvikane gukoreshwa imyuka isanzwe ikoreshwa mu gukanyisha nko ku mafirigo klimatizere ipomo zikoreshwa ku bagwayi ba nsima n'ibindi uku kunagura aya masezerano ya montreal biramutse vyemejwe bizotuma ibidukikije bikingigwa ku rugero rushimishije kuvaho amasezerano ya pari yemerejwe ibi bivugwa n'ubushikiranganji bw'ubutunzi kama mu Rwanda Minirena Minirena ibandanya imenyesha ko mu gihe aya masezerano yokwemezwa hohagarikwa burundu ikoreshwa ry'imyuka ituma ubushuhe bw'isi bwiyongera imyuka izwi nka HFC mu rurimi rw'ifaransa ishobora gusubirizwa n'imyuka bita hydrocarbone mu gifaransa idafite ingaruka mbi ku bidukikije iyi myuka ya HFC ituma ubushuhe bw'isi bwiyongera nk'uko vyamenyeshejwe muri iyi nama mu gihe aya masezerano yonagurwa kandi ababa mu isi bo babirinze ukwiyongera k'ubushuhe ku kungana n'ubusa n'ibice bitanu vya dogere celsius imbere y'uko iki kinjana ca mirongo ibiri na rimwe kirangira ibi kandi bishobora kugabanya hagati y'amatoni ijana n'amajana abiri z'ivyuka vyonona ikirere mu gihe kitarenze umwaka wa bibiri na mirongo itanu muri iyi nama ya mirongo ibiri n'umunani ku masezerano ya montreal ibihugu bimwe bimwe nk'ubuhindi n'ubushinwa bifise ikibazo kw'inganda nyinshi bafise zisanzwe zikoresha iyi myuka ishuhisha isi kandi ubutunzi bw'ibi bihugu bufatiye kuri izo nganda bakibaza uko bazobigenza muri iyi nama ibihugu bizohava vyumva byumvikanye uburyo iyo myuka yindi idatuma isi ishuha yokwiragizwa ku isi nzima ibihugu vya rutura bigatanga uburyo kugira ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bishobore kuronka ivyo bikoresho umushikiranganji w'amatungo kama mu rwanda minirena dr vincent biruta mu ijambo yashikirije ariko arugurura inama yamenyesheje ko u rwanda ruri mu bihugu bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe dr biruta yavuze ko abantu benshi bamaze guhitanwa n'ihindagurika ry'ibihe bivuye ku bushuhe bw'isi buguma bwiyongera umushikiranganji yavuze ko iyi nama ije nk'inyishu mu gihe ibizoyigirwamo vyoshirwa mu ngiro tragically claim the lives of our sisters and brothers we know too well the impacts of a warming planet umunyamabanga nshingwabikorwa w'ibiro bijeje guhungabanya akayungiro k'imishwarara y'izuba unep tina birimpiri yavuze ko biteze intsinzi muri iyi nama mu kongereza ubushobozi bwo gukingira ibidukikije ku isi Our task during this 28th meeting of the party iyi nama iduhurije i kigali ni amateka akomeye kuri twe abayitabiriye iki ni kimwe mu bishishikaje isi kugira ngo hacibwe burundu imyuka yongera ubushyuhe bw'isi izwi nka hfc kugira ngo ibi bigerweho birasaba ko ibihugu byateye imbere bifasha ibikiri mu nzira y'amajyambere guhindura ikoreshwa ry'iyi myuka ibi kandi bigomba kugendana no kongera imbaraga mu gushyigikira iterambere ritangiza ibidukikije inganda zigateza imbere ikoranabuhanga ridasesagura ingufu ndetse hakanongerwa imbaraga mu guhanga udushya iyi nsinzi ni mwebwe tuyitegerejeho muri iki cyumweru cy'ibiganiro bigamije kuvugurura amasezerano ya montreal towards reducing HFCs under the Montreal Protocol.
iyi nama ya mirongo ibiri n'umunani ku masezerano ya montreal igizwe n'ibice bibiri kandi izomara iminsi itanu igice cya mbere kirimo abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye igice cya kabiri nacyo kizoba kirimo cyane cyane abashikiranganji bavuye mu bihugu bitandukanye harimo n'umunyamabanga wa leta ya amerika john kerry kizokugururwa na perezida w'u rwanda paul kagame i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika ndagushimiye tabita mukamusoni
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro gishya cy'ijwi ry'amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umunyamakuru hano muri studio turi kumwe banza twibwire Yego mwiriwe neza Etienne.
wiriwe neza Ni Diane Nahazwe.
urakomeye cyane Ego.
ikaze kandi ku ijwi ry'amerika iki kiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro watangiye muri make wabwira abatwumva kizibanda ku ki Ni ikiganiro cyatanguye kuri uno wa mbere nk'uko mwabyumvise hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu hin- mu mpinga itandukanye babayeho tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye tuzoha ndetse n'ijambo fasoni kugwaruka azoba ari ikiganiro by'ukuri eh, kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose ni iwanyu mu ntara none se abakunzi barazi ijwi ry'amerika hari uruhare mubitezeho uruhara rwabo ni runini hari ukuzohora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazoba bafise mu ntara no mu makambi atandukanye hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi z'abarundi ari hitwa inyarugusu uh, canke iyindi eh, iri mahama mu gihugu c'u rwanda iri ahitwa rusenda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni na kivare iri mu gihugu c'u buganda uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha amakuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radiyo ari yabo
tuve mu rwanda tunyarukire mu burundi kuri uyu wa mbere niho abashinjwa urupfu rwa liyetona generale adolphe nshimirimana bitabye urukiko rukuru rwa meri ya bujumbura ku nshuro ya kabiri mugenzi wacu fidel antoine nsabimana afitiye inkuru irambuye igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu zo mu gatondo niho abagirizwa kugandagura leta na general nshimirimana adolphe bashikanwa mu ngoro y'abacamanza ya sentare nkuru y'igitega bitavye bose uko ari umunani abasirikare batanu n'abapolisi batatu bose bo ku rwego ruto kiretse umwe wo mu rwego rw'ibisungerezi sentare nkuru ya komine ya muha y'igisagara ca bujumbura igihe cy'isaha icenda n'inusu abacamanza ba sentare nkuru ya muha niho basasa urubanza ruba ruratanguye sentare yabwiye umushikirizamanza kuvuga ico yagiriza abarengutse uno nawe abagiriza icaha co gutegura no kwica Lieutenant General Adolphe Shimirimana itariki zibiri ukwezi k'umunani mu bibiri na cumi na gatanu bamwiciye aho bita kuri gare du Nord muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura abagirizwa basavye kudafatirwa ikivunga basaba kubagiriza yo vangura uruhara umwe umwe yagiye aragira mu rupfu rwa Lieutenant General Shimirimana umushikiriza manza yabwiye sentare ko bose barashe ko bigoye kuvuga uruhara rw'umwe umwe umwe mu bashingwa manza batatu bunganira abo burana yabwiye sentare ko mu manza z'ivyaha umuntu ategerezwa kwerekanwa uruhara yagize maze sentare bifatira ko mu kubaza umushikiriza manza kwerekana uruhara rwa buri wagirizwa adatomoye neza amatariki n'ibibanza umushikiriza manza yavuze ko habaye inama y'abo bagirizwa ku itariki imwe y'ukwezi k'umunani buca Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandagurwa umushikiriza manza yongeye abwira sentare ku itariki cumi na zitandatu ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatanu habaye inama mu gisagara ca bujumbura muri zone buyenzi barabara rya mirongo ibiri na gatanu aho bita kuri hoteli kwa mukoni umushikiriza manza yavuze ko iyo nama yari yo kurabira hamwe igikorwa bakoze c'ugandagura lieutenant general adolphe nshimirimana ngo babonereho kugira n'urutonde rw'izindi ndongozi zigiye kwicwa iyo nama umushikiriza manza yavuze ko yarimwe abagiriza urupfu rwa lieutenant general ari bo miburo matiyasi igira umugisha kado nimbona renova na niyo nkuru filibert bose uko ari bane bahakanye iyo nama ibyo amanza yavuze vyagiye birahushana cyane n'ivyireguro vyabo yagiriza igira umugisha kado yabwiye sentare kwijya rireme ntanyageruye kuko iyo tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi k'umunani yatanzwe n'umushikirizamanza we yari amaze indwi afunzwe iyo tariki ikaba yageze ari mu gasho k'iperereza igira umugisha kadati nimumbwire ukuntu nari kuva mu gasho k'iperereza aho nariko ndaburizwa igufa mu nyuma nkaza kugira evaluation y'urupfu ruriko ruranyagira nimubona renova igisongerezi c'intwazangabo yakorera mu ikambi yo mu ngagara akaba yaricegera cujejwe gutunganya ubuzima bw'ikambi yagirijwe n'umushikirizamanza ko ari we yatanze uruhusha kugira ngo imodoka yatwaye abagandagura lieutenant general Shimirimana isohoke nimubona renova ati umushikirizamanza yari kubanza kubaza amategeko agenga igisoda kuko urusha rwo kurekura imodoka ngo isohoke ikambi rutangwa n'intwazangabo ibiri ku izamu kandi nta gisongerezi gifise ubwo burenganzira uwitwa miburo matiyasi yerekanye impapuro zemeza ko ico gihe lieutenant general Shimirimana yagandagurwa we yari asanzwe ari mu karuhuko muri komine ya Cendajuru mu ntara ya Cankuzo azana n'ivyabona vyemeza ko yari mu Cankuzo igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo ibiri n'indwi niho sentare yasasura ivuga ko izosubira gusasa ejo ku munsi wa kabiri kugira ngo yumvirize ivyabona vy'impande zose maze urubanza rubandanye umwe mu bashingwa manza atashimye ko izina ryiwe rimenyekana yatubwiye uko yabonye urubanza twakengurutse ingene eh, twumvirijwe n'ivyo twashikirije mu kwerekana yuko uwabitwara bamushikiriza amanza ata atavyemezo vy'ukuri yari afise vy'ukuri umwizero ni munini cyane gose twisunze ico amategeko avuga twisunze n'ivyemezo dufise turindire rero ingene urubanza ruzobandanya kizova mu ngingo izo bifashwe na senare urwo rubanza rwari ko rukurikiranwa n'abantu benshi harimwo abo mu biro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu mu Burundi umugwi wigenga w'igihugu jejwe agateka kazina muntu mu Burundi abo mwishira hamwe Amide Prison mu Burundi n'abandi banyagihugu ba mu gisagara ca Gitega ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu mu Burundi nivyo vyatanze uburyo kugira ngo sentare ive muri komine ya Moha mu gisagara ca Bujumbura ize gukorera igitega aho abagiriza urupfu rwa Lieutenant General Adolphe Shimirimana bafungiwe igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika fidel dantuwane urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu burundi inzu zigera kuri mirongo itanu zaraye zigurutse abantu batatu barakomereka ku mutumba burara mu murwa mukuru wa komine busoni y'intara ya kirundo ibyo byose byaturutse ku mvura nyinshi ivanze n'urubura yaguye muri ako gace ku mugoroba wo ku munsi w'icyumweru umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu kirundo jean bosco ndarurinze adufitiye inkuru irambuye
turi ku mutumba wa burara ku mugwa mukuru wa komine busoni aho twashika bamwe mu banyagihugu bariko bagerageza gusanura amazu yabo yaguruwe n'umuyaga mu gihe hariko hagwa imvura ivanze n'urubura abandi nabo bariko bagerageza kwegeranya utwabo twononekariye mu bigangara vy'amazu yagurutse ubu munyagihugu ari mu baharuye ivyononekaye agereranya n'isegenya iyo mvura yaguye inyuma ya saa sita kuri uwo w'imana twaraye duhuye n'ikiza cy'imvura yaje hinahanamuke kandi ari gusongera isibe twari dusanzwe tumerewe nabi kubera ubukene bw'iki gihe murabona hanyuma iyo mvura ije rero urumva ko yatwongerereje noneho tuge mu kangaratete inzu zarasambutse ibitoki mbere n'ibiharagi iyo hepfo byarahitanywe n'inkukura yamaze umwanya ungana gute nibaza ko umenga bamaze nk'iminota mirongo itatu dufate kugera urubura rwamaze iminota mirongo itatu rwagize n'ingoga cyarisegenya ikintu cyagurura inzu ikagwa ku metero cumi twaharuye twaruye inzu mirongo ine n'umunani twahasanze kandi n'abanyeshuri bapanze aho ku mugwa mukuru wa komine busoni basanzwe biga ku ishuri ryisumbuye rya komine busoni muri bo hari abasanze udukoresho twabo twarononekaye bari bagarutse bavuye iyo baturuka mu karuhuko gaheraheza indwi bakuvuga haraguye imvura nyinshi nyene natwe mbere nta nubwo ariho twari turi kubera twiza dupangishije twari twatashe muhira nyene tugize turaza nyene dusanga nyene yagurutse abavyeyi nyene bari baturungikiye amarasiyo ibintu vy'ibikoresho nyene vyo mw'ishuri amakaye nyene twasanze nyene ifu yoyo imwe n'ukuri twanikiye biranka nyene ngaha nyene basha no kw'ishuri ntitwagiye kubera ko rero twari twatanze n'amahera y'inzu nyeneyo nawe ubu turi mu bukene ntabona n'ukuntu yobigenza n'ubu sinzi ahantu tugiye kuzoba inzu zabomotse zarakomerekeje abantu bagera kuri batatu uyu mukenyezi afise umwuzukuru yakomeretse umwuzukuru wanjye nawe aba ngaho nawe yararabaguritse umutwe ejo niriwe ndakanda nyine ndamukandira muhira yaho hose n'ibitoboro gusa nyine amabati yamuguye urumva mu munda utabanyuma twari dupfuye yanjye niyo yakomerekeje uwo mwana Eh.
yicaye imbere y'umuryango ko byari urumva iyi- byari- iyi uyu yahitanye gwanjye hajya haruguru iramuhihitana nange sinamenya ko amabati yabuye ko nigeze ndazakura haruguru inzu usanga amabati nyine yabuye kuno mundi yazane murabi nukura amabati yarabuye abo bahuye n'ivyago basaba kugarukirwa ko ubu twebwe dusigaye tu- tutakabagira neza ko bodufasha kumbure tukaronka aho turara bamwe barabundabunda turetse amabati amwe amwe yagiye hava habiri hatatu ariko nyinshi ziri hasi je mu bisanzwe muhira barahunze bose bansize mu nzu ndumwe iyo nzu rero umuyaga ejo waraje w'imvura urayisitura kandi jewe ntabyo nshoboye kubaka murabibona kubera tumugaye kandi atabavyeyi dufise je nasaba emwe ko mwodutabariza abagira neza nukuri bakaza kudufasha ku mugwa mukuru wa komine busoni aho twashika musitanteri seho twamusanze kuko yari mu nama ya buramatari w'intara ya kirundo ku biro vy'intara bugiye kugoroba kuri uwu wa mbere inama imaze gusohoka twamuronse akanya gato kuri telefone hashaze inka mariya claudine arongoye komine ya busoni avuga ko habomotse inzu zishika ku mirongo ine n'umunani hakomereka abantu batatu iruhande y'imirima itari mike na cane cane iy'ibitoke yononekaye mu gihe twari tugiye kumubaza ikigiye gukorwa ntitwasubiye kumvikana kuri telefone iyo mvura yarayononye ibitari bike muri komine ya busoni ije ikurikira iyindi nk'iyo yaguye ku munsi wa gatandatu ku mugoroba ku mutumba wa busenyi muri komine ya kirundo igiti gira imfata kibanza cy'amazu mirongo ibiri n'atandatu yabomotse nico gitangwa na musitanteri wa komine kirundo misi agostani naho nyene imirima y'ibitoke yarononekaye mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugenzi wanjye rosine munezero agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi icuka kibi kirabandanya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu gihe itariki yari yategekanirijwe amatora y'umukuru w'igihugu yeregereje impande zose zikemeranya ko amatora atazoba ku- nk'uko vyari vyategekanijwe mu kwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka yamara ikibazo gisigaye ubu kikaba ari kijanye n'ikiringo abanyagihugu bazoreka perezida joseph kabila akaguma ku butegetsi atabanje guca mu matora umugwi ujejwe gutunganya amatora wari washizeho igihe ntabanduka co mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugira ngo ibe ube watunganije intonde z'abatora ushobora kandi u- ushobore kandi kuba wateguye abanyagihugu ku bijyanye n'amatora yamara abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaserukira ibihugu vya leta zunze ubumwe za amerika n'ububirigi bari basabye ko amatora yoba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi na na cumi n'indwi leta ya ethiopia ituma urutoki igihugu cya egypte igihugu bisanzwe bidacana uwaka mu karere ko gishyigikiye abayigwanya kandi ko egypte iriko irakokeza yemeza ko ethiopia iri mu bihe ikeneye gufashwa ni mu gihe leta ya ethiopia yatangaje ikiringo yinjiyemo kidasanzwe cy'amezi atandatu ivyo byatangajwe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi wa leta ya ethiopia Che- Ge- Geta- getachew reda aho avuga ko bafise ivyemeza ko inyigisho z'abo bagwanyi hamwe n'amafaranga ku- yo kubafasha aturuka mu gihugu ca Egypte igihugu ca Egypte kikaba gihakana ivyo birego vyose leta ya kiyisilamu yasohoye itangazo kuri uyu wa mbere aho yemeza urupfu rw'umwe mu barongozi bayo bakomeye wal adil hassan salman al fayad yahitanywe n'igitero cy'indege cyabaye mu kwezi guheze nk'uko byari byatangajwe na leta zunze ubumwe za amerika iryo tangazo ntirisigura umunsi n'ikibanza uwo mugabo yapfiriyemwo abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko fayad yari umugwanyi akomeye w'inama nkuru ya leta ya kiyisilamu yatanga amategeko kandi akanacungera ko yakurikijwe ibiharuro by'abahitanywe n'igihusi Matthew cyari kimaze iminsi mu mazinga ya Karayibi no muri leta zunze ubumwe za Amerika mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika birabandanya kwiyongera mu gihugu ca Haiti bivuga ko abantu bashika ku gihumbi aribo bahitanywe n'ico gihuhusi mu ntara zitari nke akaba ata muntu ashobora gushikayo muri leta zunze ubumwe za Amerika abavugwa ko bahitanywe n'ico gihuhusi bashika kuri mirongo ibiri n'umwe umu- ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bimenyesha ko leta izofasha abo bose bage babangamiwe n'icyo gihuhusi
urakoze hozine munezero kuri inshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma na fatuma karara arimasi wadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana ibiganiro by'ijwi ry'Amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.